bandanya kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro vy'uno munsi hano muri siyo y'indwi muri kumwe na joe diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuba twumva muri mu burundi no kuri fm ijana kane n'ibice bitatu kuri mwe mutwumva muri mu rwanda kandi turabaramukije turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya facebook yacu ni voa radiyo yacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero murabimenyere ko iminsi yose ya gatatu muri muri isanga dushimikira ku kungene tubungabunga amagara yacu n'ay'abacu uno munsi turagaruka ku kintu cyo kwibagira kwibagira iyo bari indwara bigushikira ukibagira kangahe ku ndwi ku munsi ni gute umuntu yibagira ashobora kubivamo burya arabivamo ho iyo byamaze kumufata nibyo tuza kuyaga mu kiganiro muri isanga cuno munsi umutumire twabatumiriye kugira ngo adufashe guha gutanga umuco ni Pierre Claver Njejimana atwara igisata citaho imibereho n'imibano y'abantu mu kigo kivura abafite indwara zo mu mutwe CNPK mu gifaransa ni Centre Neuropsychiatrique do Kamenge abanshi muzi ico gisa ico kigo uh, ku izina rya Le Gentil Pierre Claver Njejimana mwakoze gusubira kwita utumire bw'ijwi rya Amerika kugira ngo tuyage n'abakunzi bacu
ego byari namwe mwakoze kuntumira ego akabazo ka mbere kwibagira burya umuntu abishire mu mugwi w'indwara canke n'ibisanzwe ntawo bifata nk'indwara
ego murakoze cyane kwibagira birashobora gufatwa nk'indwara ariko bivana n'igihe n'ukuntu ko kwibagira kwaje hakaba rero no kwibagira gusanzwe kuko umuntu wese umuntu uwo ari we wese nta muntu n'umwe adashobora kwibagira bivanye n'ibikorwa asanzwe ariko arakora hari aho usanga ufite ibikorwa byinshi biziriye rimwe ugasanga umutwe ushobora kubifata n'ingoga amaporogaramu wafashe ugasanga uribagiye porogaramu imwe cyangwa iyindi atari uko ufite indwara indwara nuvuga yo kwibagira hakaba rero no kwibagira by'ukuri dushobora gufata nk'indwara bivanye n'uko umuntu ashobora kwibagira nk'ibintu byabaye muri kahise muri kahise ka kera bimwe bita kahise k'indengagihe hakaba n'ubundi ashobora kwibagira navuga ibyabaye muri kahise k'impitakivi no kahise k'ubu gashasha icyo gihe rero ni ukuraba mbega uko kwibagira kwaje gute kwatumwe n'iki hanyuma ukavuga uti uyu muntu yarwaye cyangwa ni ukwibagira gusanzwe
hanyuma dufashe nk'igice cya mbere cy'uko kwibagira muri kahise k'indengangihe ni ukuvuga haraheze imyaka itanu ukibaza ati mbese nk'ino tariki ariko nkora iki ahanini birategwa n'iki ni umwanya muremure uba wahaciye kugira ngo ibyo waciyemo bisubirizwe na bishasha cyane igishobora gutera kwibagira
igihe ntabwo ndavuga igihe dufashe ko ari indwara dufashe ko ari indwara ni ukuvuga ngo bishobora kuba byatewe n'ibintu byinshi hariho nk'abantu bashobora kugira nka nk'indwara ya ntuze ya ya ya ya iperatanso nk'akarorero ivuduka ry'umurindi w'amaraso bakagira rya vuduka ry'umurindi w'amaraso niniya hanyuma agace agace kamwe ko mu bwonko navuga ako bita muri neocortex cerebrale hakaba ikintu bita reziyo ni ukuvuga ngo hariho udutsi nsozabwenge tuba twacitse cyangwa tugaturika ugasanga uyu muntu arashoboye kwibagira ibintu byo muri kahise bikagenda igasubira kuba yonyine ukamenya nta kintu yigeze ijamo muri icyo gihe urumva ni indwara hanyuma urashobora kuba wibagiye kubera ibirya biramutse wanyoye ngo bakuvuga amadoroga atandukanye duhereye ku nzoga nyinshi umuntu afata igihe kirekire duhereye kuri za heroyine za kokayine ugasanga umuntu yabifashe ku rwego rwo hejuru hashize igihe twadutse insozabwenge muri cya gice cy'ubwonko cyitwa neocortex cerebral twadutse insozabwenge turashaje tuba twashaje tuba tumaze gusaza umuntu ntaba agishobora kwibuka neza ibyabaye muri kahise kiwe yaciyemo ugasanga nta na porogaramu yatanze ashobora kuba yibuka hanyuma hariho kwibagira kwavuye ku ndwara iyi ndwara y'intandara iyo umuntu yagiye aragira amakirize menshi ibireza biramukubita hasi cyane ni ukuvuga twaz'inzobabwenge nyine nababwira turashobora gucika hanyuma tumaze gucika cyangwa tugaturika ugasanga cya gice kirimo donko memoire ni ukuvuga agace k'ubwonko kagejwe kwibutsa umuntu ibyabaye ugasanga ntiyayikora neza kubera twadutse insozabwenge twagiye turacika cyangwa turaturika ugasanga kwa kwibagira rero umuntu kuramufasha urumva muri icyo gihe iba yacitse indwara
hanyuma nko muri icyo gihe yacitse indwara hariho abantu usanga bibagira mugabo mugahura nk'umuntu ukavuga ati mbasha uriya muntu yitwa gute kuko kumbure atari mudahura mu buzima bwawe bwa minsi yose ariko uwundi yakubwira ati yitwa gutya ugaca wibuka ko izina wari uritse cyangwa akakwibutsa ukavuga ati coka imusi niba ukarya ari cabaye ati ukatwara ingaha byagenze gutya na gutya ubwo nyine ugahita byose ugaca uvyibuka ingene byagenze uyo muntu yibagira akantu kubera ko kumbure yagafashe minenegwe kumbure atahoba ata vyinshi yakabayemwo bamwibutsa gato kakaza akiruka nawe ashobora gufata uko kwibagira kwiwe nk'indwara canke ni ukudafata
ibyo ibyo ntibaza vema ko ari ibintu bisanzwe cyane ni umuntu uwo ari we wese urumva ikintu wisanzwe kugira ngo ugishyire ku ugishyire ku muzirikanyi biva ku gaciro ni uvuga wagihaye mu buzima bwa minsi yose iyo nk'ubu uri gukora ufashe nka porogaramu porogaramu ikomakome cyane urabona nk'umuntu nk'akarorero uba twese turabyuka mu gitondo hanyuma tukagenda ku kazi turazi yuko akazi gatangura isaha imwe n'inusu icyo gihe ni ukuvuga ko uba washyize ko umwitwarariko cyane ku kazi kawe muri icyo gihe ntushobora kukibagira mugabo ushobora kuba mwarahuye n'umuntu mu rubanza cyangwa mugahurira ahantu ntumushyire ko nuvuga une grande importance nsigaye mu kintu novuga ntubishyire ku muzirikanyi cyane ukabika ikibanza gito cyane mu buzima bwawe kuvyibagira rero ni ibintu bisanzwe cyane umuntu ntiyose avuga ngo naka ngo yaribagiye irya zira ry'umuntu ngo yagwaye ivyo ni ibintu bisanzwe cyane bishobora gushikira umuntu uwo ari we wese kandi atatwube do memoire atangwara y'ukwibagira afise murakoze cyane rwose pierre claver njejimana duse abatari bake ku murongo wa telefone baturindiriye reka dutangure tubahe ikaze duhereye kuri gaspar gaspar ikaze yego uherereye he
mperereye mu rwanda
nakabazo canke intererano
ni ukuvuga ngo icyo byatari nk'akabazo jya ntabaza buriya rero ku bijyanye no kwibagirwa sinzi niba yenda hari ukuntu
gaspar uratwumva agatelefone ka gaspar aragiye agatelefone kiwe kari kameze nabi twumva harimo n'induru nyinshi ariko turase fabrice fabrice kaze wewe uratwumva fabrice
oya biguma bicikagurika sindumva neza uri kuri twumva mugabo kuko uri kurishura akabazo uca nk'intererano cyo tubwira naho uherereye mu buhinga bw'ibyuma hariho ikintu gishobora kuba kitari ko kiragenda neza fabrice turacari kumwe nuko ngira ngo baradufasha hamamba dutakaje ku murongo wa telefone tubagaruke ko nijya ari none gapia claver njejimana umuntu yotangura avuga ati nyamara uku kwibagira kwanje naho umuntu wese abaho yibagira ntihabuze umaze kwibagira rimwe canke kabiri yotangura kugira ubwoba ati reka ndabe ko atari indwara
yego urumva mu bisanzwe hari aho ushobora kuba wari ufite nk'ama navuga nk'amasango akomakomeye watereza kwishyura ko ugasanga kubera eh, wa- wa- wa- wagiye mu zindi porogaramu zo gufata nk'ibiyayuramutwe byinshi ugasanga za- za porogaramu zawe ntukizi- ntukizibuka Mm.
ugasanga mu gitondo wari kubyuka eh, isaha cumi na zibiri ukitegura kugira ngo ushobore gushika ku kazi ku masaha ugasanga ntibigikunda kubera kwibagira ugasanga ubyutse amasaha yagiye kubera uta- utashyize kumuzirikanye cyane cyane ku myitwarariko y'akazi ku myitwarariko yo gutunganya ubuzima iminsi yose eh, ugasanga wayibagiye imyitwarariko ya minsi yose yo gutunganya eh, ka- kahise ka utudo ka- kazoza kawe n'akazoza k'umuryango n'akazoza ki- k'ibibondo n'akazoza k'igihugu Mm.
ugasanga ntukibyibuka Mm.
kubera i- kubera em, nuvuga eh, iki na kiriya bivanye na bimwe nababwira iyo uko kwibagira kwavuyeko Mm.
icyo gihe rero ni ukuvuga ngo hashobora kuza nk'umuntu akakubwira nk'umugore akakubwira ati mbega ntujya ku kazi mbega byagenze gute ugasanga umwe akubwira ati "Jye mbe nta kazi mfite ugasanga amaporogaramu wahaye abantu yose wayishe kubera iki kubera kwi- gu- gu- kwibagira muri icyo gihe ni ukuvuga yuko iba yatanzwe ku ndwara Mhm. yego reka twubakire david david kads yego uherereye ga david
nashaka kubaza ibintu bijyanye n'intubyanyano n'iyo ngwara yo kwibagira Mhm.
none burya biba bituruka ku bintu byo gufungura bivanye n'ibintu umuntu aba afungura ibyo niyo yoba ari impambamyi cyangwa ikibitera iyo ngwara yo kwibagira Mm.
ashaka kubaza umutumire aduha umuco ku ibyo kurya biterwa ni- n'ifungurwa umuntu aba afata cyangwa ikindi kintu urakoze ugira umunsi mwiza
rero murakoze Mm. Eh, Pierre Clavante Jimana birashobora kuva ku bintu umuntu afungura tube twibagiye bimwe by'inzoga mwatubarira n'ibiyayuramutwe by'i- by'uru- birengeje urugero ibyo umuntu afungura navyo
Eko. mu bisanzwe nta byigwa byi- nta byigwa bira- biraboneka byerekana yuko imfungwa umuntu yafunguye zishobora kumutuma yibagira Mhm.
kuko eh, no- novuga nti ibintu umuntu afungura eh, bifise bon kiretse yuko eh, hoba harimo petetre nk'ibintu biba birimo nka nka nka alcool ndende ibyo umuntu aba yafunguye mugabo gushika nta byigwa birerekana yuko imfungurwa umuntu yafunguye zishobora gutuma ashobora kwibagira oya Mm.
mugabo hariho nk'imiti novuga imiti mi- hariho nk'imiti nako nababwira eh, y'amadroge y'amadroge mugabo yemewe yemewe ikoreshwa iyo uyifashe ku rwego rwo hejuru naho nyene urashobora kwibagira Mm.
ya ndwara yo kwibagira igashobora kuza ariko novuga nti gushika kuri- ku- ku- gushika kuri ino saha nta vyigwa vraiment bira- birakorwa byerekana yuko imfungurwa umuntu afungura zoshobora gutuma umuntu yibagira hanyuma Yego.
ibyo afungura zozo zirashobora gutuma kumurinda kwibagira
Eh, ego hariho novuga nk'ibyo kurya umuntu ashobora gufungura novuga bishobora gusitimira le cerveau eh, novuga gukabura ntuze eh, gukabura twa tu- tw'isoza bwenge tukaguma tu turi maso novuga turi maso tuda- tuda- tudakubaganye Mhm.
aho o- novuga ngo eh, hariho nka nka ntuze nka turiya tuntu twi- bita za za sezame eh, za sezame n'andi mapsikosimira en fait eh, mugabo uy- uyafashe ku rwego novuga eh, atari atari rwo hejuru rw'ikirenga kuko no kugumiza udusoza udusoza bwenge ntitutaruhuka na gatoyi Mhm.
naho nyene si vyiza cyane ku buzima bw'umuntu kuko ushobora kugira izindi ntuze izindi inkurikizi mbi zituma mu buzima bwawe bu- bu- bugira buhungabana Mhm. Eh, eh, ge- mwari mwatubwiye mu turere mwaduhaye muti nk'umuntu usanga atibuka ko abwirizwa kuja ku kazi kuri iyo saha ya saa moya n'iminota mirongo itatu ariko umuntu akibaza Eh.
ati hari igihe umuntu aba umubiri yumva urusha akavuga ati reka niyongere iminota itanu n'ibyo tubishyira mu kwibagira aho umubiri utegerezwa kwivyura wenyene ukibwira yuko wa mwanya wo gukora igikorwa kanaka cageze hari igihe Oya, muri urenze icyo eh, gihe mhm.
muri icyo gihe umuntu urumva muri icyo gihe Mm.
muri icyo gihe umuntu agishobora gutunganya neza ivyerekeye umwanya wiwe w'akazi urumva ntaba yibagiye abavyibuka mhm.
mugabo urumva biba byatumwe n'uko umubiri we urushe bivanye n'akazi yoba yarakoze kamuruhije cyane Mhm.
akavuga ati reka nihe iminota itanu cyangwa itandatu Mhm.
urumva si ukuvuga yuko aba ya- yibagiye porogaramu ni ukubera umubiri gusa utaba wamukundiye Mhm.
yarushe gusa kubera akazi yakoze ntabwo ibyo bihe ibi- icyo kintu twogishyira mu ndwara Mhm.
novuga yuko umubiri n'ibisanzwe ashobora kuruha hanyuma umuntu akitunganya uko abyumva mugabo eh, bidatuma yibagira iporogaramu z'akazi yateza gukora Mhm.
muri icyo gihe rero nova yuko atangwara iba irimo bamwe rero bibwira yuko hageze saa kumi n'imwe basanga bavyutse batazi impamvu bavyutse batazi bakama iyo saha barayimenyereje ntiwovuga yuko ari kubera bibutse ko bategerezwa gukora igikorwa kanaka misi yose ni uko umubiri uba waramenyereye urumva uku- ego, ukuntu byane ukuntu eh, ukuntu umubiri uwumenyereje mu bisanzwe ubu- ume- um- umubiri ukuntu wawumenyereje ni kujya nyene mu bisanzwe ejo bita novuga kame- kamenyere k'umubiri w'umuntu Mm.
amasaha umubiri wamenyereje kuryama- kuryamirako amasaha umubiri wawumenyereje kuvyukirako mu bisanzwe iyo ageze kenshi na kenshi usanga n'itiro ryaheze hama itiro rimaze guhera ni ukuvuga yuko ucu- uca witegura ukagenda ku mirimo yawe ya minsi yose Mhm.
ni ukuvuga ngo umubiri uba warawumenyereje uti hageze kuri iyi saha ntegereza kuba nabyutse ngaca nitegura kugira ngo ngende ku kazi ni ukuvuga ngo uh, uh, no, l'organisme est déjà habitué à ce genre d'exercice Mm.
ngo umubiri wa- uza waramenyereye waramenyereye eh, u- u- wiha donc wiha ihangiro ry'ukwama uri eh, u- uri maso igihe kigeze cyo kwitegurira kujya ku kazi iyo novuga yi- ni ni ibintu bisanzwe cyane eh, kubera novuga importance Mhm.
umwitwarariko Ufite- wahaye akazi wahaye porogaramu hashyitse iyo saha uteza kuba uri uri maso Mhm.
ni nka kujya umunyeshuri eh, buca ajya gukora ikibazo umu- umubiri uvuga uti ejo mu gitondo ndazi yuko isaha cumi na zibiri zoba nabyutse nkaba ndiko ndafata amanote niga Mhm.
en fait nico bita no novuga ngo stimulus ntuzeye de l'organisme Mhm.
umubiri wawe wa- wawukabuye maze ku- kuwukabura hanyuma ukaca wibuka yuko hari igikorwa ubwiriza gukora gikomeye cy'akamaro kanini iyo uteza gukora icyo urumva umubiri uramenyera hanyuma uramenyera rero iyo utagwaye indwara yo kwibagira urumva porogaramu y'akamaro kanini ntushobora kuyibagira ntushobora kuyibagira murakoze cyane rwose pierre claver njejimana Yego.
patrick ikaze Yego.
nawe we
urakoze Yego.
cyane Mm, uherereye ga patri
mu karere ka gasabo mu mujyi wa kigali umuji wa kigali ni akabazo canke ni intererano
Hmm?
niduga ku ijambo
ufite ikibazo njye nagira ngo mbaze Mhm.
natangiye ko muvuga ko kwibagirwa ari uburwayi none ubwo burwayi bwo kwibagirwa byaba biterwa biterwa n'iki cyangwa se hari hari umuti ushobora kuvura uh, kwibagirwa Mm, ico bi- ikibitera twabivuze ariko reka dumuhe ijambo umutumire wacu pierre claver njejimana agira ico avuze ku mutwi- ku muti canke ico umuntu yokora amaze kubona ko afise ico kintu co kwibagira
Ego.
Urakoze, ego.
mbega Mhm.
umuntu ego ego umuntu umu- umu- sinzi ko muriko muranyumva muriko murankurikira ego turiko turabakurikira neza ego umuntu amaze kubona yuko afise izo ngorane zo kwibagira mu bisanzwe yokumviza impanuro za- novuga z'abavuzi Mm, Eh, jewe igihe nari eh, mu vyigwa mu gihugu c'ububirigi eh, baratwigishije bon nk'abantu bagize ivyo nokwita demence senile donc demence senile novuga ngo ni indwara yo kwibagira u- ituma mu- ubwonko busigara ata kintu na kimwe kikirimwo mm, kugira ngo bashobore kwibuka nka porogaramu babashyira ko eh, akantu kanovuga k'agasonete elegitike mhm, ku isaha bakakambara hanyuma bakavuga ati ku masa- ku maporogaramu y'akamaro kaniniya gaca gasona hanyuma akumvi- akibuka yuko ategereza kugenda gukora ya porogaramu mm, urumva
mhm, mugabo muri demanse seniri yari amaze kugufata ni ukuvuga ngo kuvugwa ntibiba bigishoboka mhm, ni ukuvuga baca- bazoshobora gushyira ahantu eh, muri ya ma- muri ya- ya- bya bigo eh, by'abantu barimwo bafisi- ba- babibamwo abantu bafisi- bagize ibibazo mm, hanyuma bafashwa n'abandi kugira ngo bashobore gutunganya ubuzima bwabo mhm, benshi bagize iyo ndwara yo kwibagira ya- iyo ndwara ya- ya- ya- ka- none novuga indwara ya- y'ukuri ya vrai ya yo kwibagira ya- ya demence mhm, ba- ba- urumva nta kintu na kimwe baba bagishoboye kwifasha bafashwa n'abandi mhm.
ni ukuvuga ngo baca bajya muri bya bigo bishobora gutunganya eh, imfashanyo z'abantu barwaye izo ndwara bakabakorera novuga ibintu byose haba ku ku ku kubamesurira impuzu haba kuba- kuboza haba kubagira amasore corporel yose urumva icyo gihe umurwayi ntacyo aba agishoboye kwi- kwi- kwimarira ni ukuvuga kuri uyo o, nta- nta muti pasikiriye bazomuha kugira ngo ashobore kugira Mm, hanyuma kuba kuba batara urumva ni ukuraba mbega iyo ndwara yo kwibagira igeze ku rugero urwara mhm, Bon, iyo nk'umuntu amaze kubona yuko twadutse insoza bwenge twataye gusaza bivuye ku byo yanyoye twebwe navuga dukora amakirinike avura tubaha impanuro y'uko bakwiha ingendo yo kudasubira gufata ibintu biyayira umutwe agomba kuvuga inzoga inzoga urumogi itabi n'ibindi bintu byose dovu navuga bituma umuntu yononekara twadutse insoza bwenge ibyo turagerageza kubasigurira tukabibigisha mu byo bita psikoedikasiyo kugira ngo bumve yuko babihagaritse twadutse insoza bwenge aho twari tugeze tuzogumira ngaho hanyuma tukabigisha yuko kugira ngo twadutse insoza bwenge ntidusaze bategereza kutugumiza anveye tugahora dukora aho ngomba kuvuga ngo uraza abantu benshi ntibakunda gusoma ibintu by'ibitabo bivuga ngo tubahanura gukoresha no navuga gukoresha utwo dutse insoza bwenge mu gusoma nk'ibintu byinshi cyangwa mu gukora nk'ibintu byinshi bikoresha umutwe bisaba kwiyumvira kugira ngo ubwonko bugume buhagaze umuntu rero ashobore kugira kwifasha kugira ngo aho indwara yiwe yari igeze ntibandanye yongerekana bivanye no kubandanya afata ibyo bintu byayitumye by'ibiyabiramutwe numva impanuro ya mbere ni ukubihagarika hanyuma tukamufasha yuko dutangura gukora ibintu bituma twadutse insoza bwenge tuguma tumeze neza ndabumvise rero utwo dutsi hariho aho tugera ntidusubire kwiyubaka icyo umuntu akora gusa no kwirinda yuko twakomeza twononekara nayo kuvuga ngo turasubire yego reneho reneho na vete harashyika igihe zidasubira kwiyubaka hanyuma mugabo izari zihari urumva azikoresheje neza ntasubire kuziporovoka n'ibiyabiramutwe zirashobora kugira kugira kumera neza zikaguka zigatuma umuntu aguma ari hanze atakibazo afite aho ni ku bantu b'imyaka yose ko abakiri bato naho tuvuga abakiri bato nko mu myaka cumi n'itandatu cumi n'indwi hari igihe usanga umubiri w'umuntu ugikura iyo mitsi iza kureka
ku bantu afite ku bantu bakiri bato bato cyane cyane ibyo nabonye abajene benshi navuga do kenze vinsenka kenshi na kenshi iyo atari abantu bari muri rwa rwego wa mugwi w'abantu bita inkehabwenge ibintu byo kwibagira ati ikirenga kuko kenshi naho bafata inzoga nyinshi umutwe aba ugifise amantuzeyi two dutse insoza bwenge twinshi cyane barashobora kudukontera mugo uko imyaka ikura hari icyo nuvuga ngo rubyayise amaserire amaserire arasaza amaze gusaza nibo twadutse insoza bwenge turasaza tumaze gusaza urumva ntidusubira kwiyubaka tudasubiye kwiyubaka ni ukuvuga ngo hadoshye igihe umuntu ace adeveropa ya novuga ya mamurezi ya matrouble de memoire ariko kwibagira ego murakoze cyane rwose turase nowa ku yundi murongo wa telefone nowa ikadzi
ego murakoze cyane tubanze kubashimira cyane ukuntu twitaho muzitaho amagara y'abantu icyo ni ikintu tubanze kubashimira cyane kuba mutwiyumvira ko mukaduhurikira n'abaganga bashobora kuduha kutubwira ibijyanye n'amagara yacu uko dukwiye kwifata tubanze kwibashima cyane ku iradiyo rya amerika urakoze cyane
nagomba renda mubaze ikibazo mutumire mwadutumiriye gusa nkatwe turi mu burundi hari aho ibyo nk'ibyo muba mwatanguriye ko tuba twabyumvise araducunga n'ibiyumva tubaza ikibazo abandi baba bagize nagomba kubaza ku bijyanye n'iki kiganiro uno munsi mwaduteguriye kijyanye n'abantu usanga bakunda kwibagira cyane nagomba ntibarize umuganga icyo byaba biva ko ko hari usanga abana bakiri bato ushobora kumutuma ikintu ako kanya akigenda ukabona amenda yacyumvise ageze imbere agaca akibagirwa nyine ibyo nabyo byaba biva kuki ikibazo kigira kabiri ni ku bantu usanga bariko barajya mu zabukuru ugasanga umuntu afite nk'ibikorwa akora byinshi numvise hareka aratanga ibiganiro areka aratubwira yuko ko benshi biva ku bantu usanga baranyoye iyayira mutwe cyangwa inzoga nyinshi nabonye no ku bantu basanga bakora ibikorwa byinshi bitaba amatelefone menshi ugasanga mu mutwe amaporogaramu arabagora ugasanga aribagiye ibi cyangwa biriya ugasanga umubyeyi yasigaye umutwe mbega byobyo ibikorwa byinshi ntibishobora gutuma umuntu aza aribagira cyane bigatuma bimugirira ingaruka mbi ku magara y'umuntu sinzire icyo tubwira ku bijyanye n'abantu usanga bakora ibikorwa byinshi bigashyikira ko bibagira cyane urakoze Ah, nowa ikibazo cya gatatu nagomba bazi ko ikibazo cya gatatu kimwe Mhm.
none nko ku bana bato kugira ngo ibyo bintu bishobore guhera byogenda gute no kuri aba bantu usanga bakora ibikorwa byinshi bye nayo icyo nagomba ko yonyishura mutaranshyira ku murongo muzabikoze yego reka ntitugucire k'umurongo unkundire gato ndabibwira bo mu buhinga bw'ibyuma hama bakwishure Mm. yego mu mwishure Pierre Claver
ego murakoze cyane ego a- e, uyu mu- mutumire arabaza ikibazo kube- ku- cerekeye abana bakiri batoyi eh, mu- ati barashobora- umwana arashobora kumutuma ikibi ukabona ameze nk'uwacumvise ariko ugasanga don ntacyo akoze yabyibagiye Eh, ndashaka kumubwira yuko mu bisanzwe kuraba mbega umwana ageze ku rugero urwahe Yego.
mbega ni umwana w'imyaka ingahe ni ukuvuga ngo imi- u- umwana ariko arakura mu bisanzwe sevo yiwe yakira ibintu byose yakira ibintu byose ni ubwo bwonko bwiwe bu- buba bwuguruye bwakira ibintu byose kenshi kenshi kenshi na kenshi rero abana kenshi na kenshi bashyira umwitwarariko cyane cyane ku byerekeye inkino ku ku byerekeye urukino ugasanga nibyo baha ah, ah, novuga eh, mm, eh, novuga baha bashaka kumu- agaciro kaniniya Yego.
eh, agaciro agaciro kanini mu buzima bwabo hari aho rero u- umubwira ikintu ukamutuma nk'ikintu ugasanga bon ameze nk'uwacyumvise mugabo by'ukuri atacyo yumvise ko ataka- ata- atagaciro yoba yagihaye bivanye n'ibyo a- yari asanzwe ariko ariyumvira muri uwo mwanya kuko mu- nariko ndamubwira we mutumire nti mu bwonko bw'umu- bw'umwana hacamwo ibintu byinshi kandi mu mwanya muto kubera ubwo- aba afite ubwonko bwuguruye mu gifaransa bavuga ngo ni table rase ni nk'urupapuro ru- rwera ruba rwakira ibintu byose biza kurucafuza hama rero hari aho umubwira umwana ukamubwira nk'ikintu hama ukimubariye eh, ukamenga yabyumvise eh, bivana no muri icyo gihe umutumye mbega ubwonko bwiwe bwari bwu- bwiyugururiye kuki bwagomba kwakira kugira ngo eh, bu- bugi- bugishyire ko novuga umwitwarariko munini rero ni ibintu bisanzwe si ukuvuga ngo umwana aba yibagiye kiretse kiretse gusa wa mwana yoba afise novuga ubwe ubwenge butakuze neza bivanye n'ukuntu yavutse hari umwana usanga yavutse afite nk'ibibazo novuga eh, yavutse nta nta nta ntuze ubwonko bwiwe ntibujyemo ogisijeni ugasanga a- a- adeverose nka nka nka nka debilite novuga ubukehabwenge buje buvuye ukuntu umuntu yavutse Mm.
aho urumva ntushobora gutanga insiguro utabonye nk'uwo mwana mbega ameze gute kugira ngo kugira ngo umusigure neza yuko yoba ari indwara cyangwa atari indwara hariho ibintu bavuga by'amatesite umuntu ateza kumugira kugira ngo akonkiriwe ari maladi upa donc ni ukuvuga ngo ni ukuraba uwo mwana angana iki hama yavutse gute hanyuma mbega mu minsi ka- donc mu buzima bwa minsi yose akunda gukora iki ibyo byose umuntu akabiraba hanyuma agati donc agahava avuga ati eh, aha aha, uyu mwana arafite ikibazo cyangwa ntacyo afise Mhm.
hanyuma eh, kuri iki kibazo sinzi ko nagerageje kumwishyura uyu mutumire aracariho reka tumaze nowa wato Hanyuma- yego, nowa watahukiwe kuri ico rero kuri icyo cy'umwana adashoboye gutahura ko umwana bishobora gushika Mm.
Eh, nagomba aricyo cya Okay.
kabiri nacyo cyo ndumvise ko ntahuye muri Me- yego reka guma ku murongo yego mhm. ijambo ni Murakoze wawe.
cyane ku Yego.
kibazo kigira ku kibazo kigira kabiri yavuze ati mbega abantu uhura ku munsi bakora akazi kenshi cyane bagahura nk'akararo bitaba nk'amatelefone menshi bagahura bafise akazi kenshi ka don kenshi ku munsi mbega byo bishobora kuba ugasanga amaporogaramu amwe yayibagiye mbega ibyo byo ntibishobora kuba ari bishobora- akazi kenshi gashobora gutuma umuntu agira iyo ndwara yo kwibagira Mhm.
okay urumva kuri icyo kibazo ikintu nawe yomenya ni uko akazi kenshi imyitwarariko myinshi ku munsi birashobora gutuma amaporogaramu amwe uyibagira kandi atari uko urwaye bivanye n'uko usanga nk'umukoresha agutuma ibintu byinshi mu mwanya muto ugasanga eh, umwanya wo gukora ikintu gukora na kiriya urawubuze ugasanga amaporogaramu amwe yinjiranyemo mbere no kwibagira ugasanga byajemo utanguye kwibagira rero ni ibintu bisanzwe hari ibyo bita ntuze mu bisanzwe umubiri w'umuntu eh, umubiri w'umuntu umeze ni- ni- ni novuga nti ni umuntu si si imashini ni imashini novuga na nyene irakora Iraruhuka.
hanyuma iga- igashyira ahantu iruha hanyuma kuruha igahagarara ni ibisanzwe Mm.
donc rero iyo uh, umuntu mu bisanzwe arakora amasaha ya- yategekanije gukora ni ukuvuga ngo amasaha umunani ku munsi hanyuma akaronka umwanya wo kuruhuka muri icyo gihe iyo uruhutse ubwonko busubira ku gihe ubwonko umaze gusubira ku gihe uca wisubiraho muri kahise kawe k'umwanya wahera k'umunsi wahejeje hanyuma ukaraba mbega nakoze iki hanyuma ukagira evaluwasiyo kugira ngo urabe uti mbega ibikorwa nakoze nabikoze byose nta kintu kiba cyansovye urashobora gusanga ikintu kiriya cyagusovye utashije kubikora neza atari uko urwaye mugabo bivanye n'ukuntu nuvuga wakoze akazi kenshi mu mwanya muto hanyuma ugasanga porogaramu iyi n'iriya urayibagiye atari uko urwaye mugabo ari ukubera umubiri warushe bitumye n'akazi kenshi ukora hanyuma ngaca ngira ko ndababwira nti ku bantu bakora akazi kenshi cyane bamenye yuko hashya igihe umubiri ukaruha amaze kuruha ugasanga iki na kiriya baracibagiye atari uko barwaye inyishu ni ugukora hanyuma umuntu akiha akanya ko kuruhuka yego nowa watomokewe
ndatomokewe murakoze cyane mbe udukurikira uri hehe ganowa
ni mu ntara ya cankuzo Mu ntara ya- komine cendajuru mu ntara ya cankunzo muri komini ya cendajuru
yego urabwira abanyacankunzo muze muraturungikira amakuru muyacejeje kuri kuri eh, ku rubuga rwacu rwa interineti kuko nk'uko ubivuze ntimutwumva ugasanga hariho n'ibibacika turi ko turiga ingene natwe twoza turabashikiriza aya makuru bitabavunye cane canke ibiganiro vyacu
yego Mukurindira ko FM zacu, sense- cyane bijyanye n'amagara y'abantu Mm, kuko vuba malariya ino yabaye nyinshi cyane mukwiye kubikurikiranira mm.
ibara ya malariya ino mu cankuzo irakaze cyane urakoze cane gose nowa
yego murakoze ugira umunsi mwiza mhm.
yego ego ndi wabike nawe turi kumwe ku murongo wa telefone
alo U- turi kumwe ndi wabike
yego ndiko ndarumva uherereye
boje ndi bujumbura i bujumbura akabazo kawe
Bo, icyo nasa- ngomba kumenya Mm, ubusanzwe yaba umwana cyangwa uwukuze indwara yo kuragira irakunze kuza kudufata mm.
ugasanga yogiye nk'ahantu gutora nk'umuhoro nuko ukanuka utwaye nk'akabido tugira nk'akarorero Mm, ndetse nzakumenya none icyo gihe none biva ku ki ku bukuzi umwana we ugasanga ko abakuzi kazi ifite imico ntoya ngira yambaye n'ubundi abangana mu ukuze nawe haba habaye iki kugira ngo iyo ndwara yiyeteke keza kicyo kareba iyo kiva mu tumi ikibazo cyane cyane cyane cyo ngomba kumenya ukavuga ngo u- wari ugiye gutora iki
ubu ubasha kugenda nk'ahantu bita nk'indigita nk'indigita aha Halo?
Eh, turakumva hama ugasohoka hama ugasakuzanye akabido none ibyo biba byavuye kuki none urakoze
yego Mhm, pia clavanjeje mana murumvise akabazo ka eh, ka Bon, nduwariki eh, urashaka- urashobora kunsubiramo nda- bon, sinabyumvise neza Yavuga vraiment.
ngo- Yanze- ngo urumva- iyi radiyo nti- mubijwangare cyane sinabyumvise neza muratwihanganira urumva yavuze ngo eh, nk'ubu unye nk'umuntu agenda gutora ukava ugahaguruka aho wicaye reka mpindura ikibazo ciwe mugabo ni muri iyo ni muri iyo ntumbero yakibaje ugahaguruka aho wicaye ukagenda gutora nk'imbugita hamushitse gutora imbugita ugatora akabido ha gutora imbugita
ehe eh ah, ngo ivyo navyo biva kuki
ok En fait, ok urumva mu bisanzwe urumva ndashaka ndamwishyure eh, uyu mu- uyu mu- uyu mutumire eh Eh, mu bisanzwe nababwiye nti eh, u- ubwonko bw'umuntu burafite ukuntu bwubatse mm, hanyuma ubwonko bw'umuntu nabwiye nti umuntu mu bisanzwe arashobora kuba yicaye nk'ahantu mugabo ariko yiyumvira nk'ibintu byinshi akabyumvira mu mwanya umwe mhm, ni nacyo gituma ashobora kuvuga ati bon ndagiye gutora ikintu mugabo iyo ariko yiyumvira ikindi kintu afite novuga nti ni nk'uku itelefone uri kurandika nka mesaje yuko ugomba wandikira umuntu mm, itelefone uka, bon ukaza wumva itelefone ukaza ubona ite- apel mhm.
hajemo umuntu aguhamagaye ni ukuvuga ngo kenshi na kenshi urumva itelefone burikoresha ni- tu- dufa- tuyifashe nk'umutwe w'umuntu ubwonko bw'umuntu buba buriko burakora donc bu- buriko bukora eh, gu- gu- gu- novuga kwandika muri me- muri message hanyuma bugaca bukora hamwe bita ntuzeye eh, ikintu ca novuga co ku- co- co kwitaba ni ukuvuga ngo hariho rero igikoba gica gi- gica gifuta ikindi Ha- hari ukuntu rero ushobora kuba wariko wiyumvira nk'ikintu hanyuma ukakiyumvira ukakiyumvirana n'ikindi kintu en même temps hanyuma rero icyo washyize ko nozeye importance niniya eh, akaba icyo kiguma muri mu- kiguma mu- kigaruka muri servo ugasanga uragiye wari wishyizemo ugiye gutora nk'isafuriya cyangwa isahani cyangwa imbugita washyikayo ukibagira ikintu wariko wari ugiye gutora bivanye n'uko icyo kibanza u- u- u- u- umutwe wawe muri uwo mwanya wariko wiyumvira ikindi kintu kitajyanye n'icyo wari ugiye gutora ibyo rero ni ibintu bisanzwe cyane bishoboka yuko umuntu aba arwaye indwara y'ibuze yo kwibagira ni ibisanzwe cyane si yuko n'ikimenyamenya ni uko iyo ugarutse ugasubira kwiyumvira ikintu wari ugiye gukora gica kigaruka hanyuma ukagenda ukagikora ni ukuvuga yuko ibyo ni ibintu bisanzwe cyane yego murakoze cyane rwose benjamin uratwumva uherereye hehe
abumva aherereye kuri goma muri norukivu muri norukivu havugwa make
iyo nabazaga ibintu umuntu yafata byatuma iyo ndwara y'ikirani nk'ibihe ikira
kwikira kwikira hagomba iki inama mwagira umuntu kuko yazongereje abantu umuntu ugakora ikintu icyo wari ugomba gukora ugasanga wakibagiwe cyo kugira ngo tugire inama
ako kabazo bari bakishuye mugabo reka tumuhe akanya guciye ku masonga gatonya kugira ngo twakire abandi bari ku murongo yego gasa na kare bari bagiye kumbaza bunyine mu kanya gaheze ni ukuvuga nari ndababwira yuko mu bisanzwe ubwonko bw'umuntu nari ndabaha nk'akarorero iyo wafashe nk'itelefone ukaba uri kurandika nkankamwo ubutumire bwa mesaje hagati hazamo apele ni ukuvuga ngo seruvo ikitangura ikitanga gufata icyo kikiye kiza ubwo nyine urashobora kwiyumvira ibintu bibiri rero ukabyumvirira rimwe mugabo umutwe wawe ntuce ukwereka yuko wabyiyumviriye rimwe ni ukuvuga ngo icyo washyize ko ntuzeye nuvuga icyo washyize ko umwitwarariko munini nicyo gishya kiza hano rero birashobora guca bicangana bimaze gucangana ugasanga na kimwe bari wiyumvira ubwa mbere kiragiye na kimwe ariko na kimwe ariko uriyumvira ubwo nyine kiragiye ugahita usubiza ubwenge ku gihe wicaye nk'ahantu ukazabona rero bya bintu bari kuriyumvira cya kintu bari kuriyumvira cya mbere kiragarutse hanyuma rero ugaca ugaruka ukagikora rero ndavuga nti ibyo ni ibintu bisanzwe bishobora gushyikira umuntu uwo ari we wese bivanye n'ingene ubwonko bwiwe muri uwo mwanya bwari bumeze hanyuma agapira karave nk'ubu naho mukivuga ibyo hariho kandi munyibukije hari igihe muba muri ko muravugana n'umuntu kandi mwese mumeze neza uvuga ati ntarushe nawe nturushe mukavuga mukavuga hagera igihe amasogonda make gusa ukaza wumva umuntu akakubwiye ngo ugena ariko ndakubarira iki
vola urumva ni bimwe ariko ndakubwira uri kubankurikira yego ni ukuvuga ngo ntuze ubwonko bw'umuntu ukuntu bumeze urashobora kwiyumvira ibintu bibiri ukabyiyumvira ukabyiyumvira amemta ukabyiyumvirira rimwe hanyuma rero hariho ikintu kiza cyari kumuzirikanye cyane cyari kigutwaye cyari ku mutima rwose bigaca kiza muri uwo mwanya uri kurayagira umuntu ijambo gice kiza ni ukuvuga ngo gica kiza gusubirira mu kibanza uri kurayagira umuntu ugasanga ibigama urabyibagiye cyangwa arashobora kuza akaguciramo nk'umuntu akakuvugisha nk'irindi jambo akakuvugisha nk'irindi jambo ritajyanye n'ibyo bari kuriyumvira ugasanga iryo jambo akubwiye riza gusubirira cya kiyumviro bari kuhashyikiriza n'uwo mwari ko muraganira ibyo rero birashyika ni ukuvuga ngo nta ntuze nta nta nuvuga konsantirasiyo mbe mu kirere nuvuga ngo nuvuga uri
ngira ngo ni nta mwitwarariko cyangwa nta atansiyo umwitwarariko uhambaye jusema wari washyize kuri icyo kintu wari kuraganira n'uwo muntu hazaza uwundi muntu araguciramo akubwira ibindi bintu bitajyanye n'ibyo wari kurakora ugasanga n'ibyo wari kurakora ukibyibagira ibyo rero ni ibintu bishika bishobora gushika ukabaza ngo mbega ngo burya ngo twari tuvuga n'iki ngo ntibibagire twari ko turavuga ni ukuvuga ngo hari icyo bita intrusion memorielle ugasanga muri memoire yawe hajemo icyiyumviro ni ukuvuga intrudo gishyashya kitajyanye n'ibyo wari kuriyumvira hanyuma gifata ikibanza kinini gishya gituma cya cyumviro wari kuhashyikiriza n'uwo mwari ko muravugana igice kigitwara kigitwaye ikibanza ibyo rero ni ibintu bishobora gushyikira umuntu uwo ari we wese cyangwa ashobora gusanga nk'umuntu ari nko mu ishuri ariko arakurikira ariko arakurikira nk'umwarimu ariko aravuga hagaca haza n'ibindi bintu bikiye mu bwonko bwiwe ugasanga bimwe umwigisha ariko aravuga ari mu ishuri ngo mbega mwigisha yavuze iki kandi by'ukuri nawe yari mu ishuri byumvikana ko muri uwo mwanya yari mu ishuri ikibiribiri mugabo ubwonko bwiwe bwari ahandi hantu buri kubwiyumvira ibindi bintu ibyo rero ni ibintu bisanzwe bishyika ubwonko gusamara busamajwe n'icyiyumvira iki na kiriya bishobora gushyikira umuntu uwo ari we wese atari uko ari indwara yego murakoze cyane rwose pia claver njejimana kuri izo siguro zose muri muraduha ku byerekeye kwibagira yego leonard rikazi
mfite ikibazo Eh, duga ku ijambo
yewe nagomba kumubaza umutumire mbega Eh,
kwibagira eh, hari isano byaba bifitananiye na kapasite ubwenge umuntu aba afite mhm, kapasite y'ubwenge umuntu aba afite mm,
yego kuko o, hariho bamwe bavuga ngo kwibagira cyane biva ku bujuju mhm, ndashaka rero kumenya nimba koko ari insuffisance de la capacité intellectuelle yo bituma mm.
yego murakoze urakoze ubwira umusumiza leona
yego Mhm,
Eko.
yego pia claver Mhm, kuri icyo kibazo cya leonard ati mbega kwibagira hari ka- hari hari isano byaba bifitaniye na kapasite intellectuelle y'umuntu mhm, n'ubwenge umuntu yaba afise mm, Bon. urumva kwibagira eh, bishobora gufa na- n'umuntu afite ubwenge bwinshi arashobora kwibagira mm, n'umuntu afite ubwenge buke akibagira mhm, mugabo nariko ndababwira yuko i- isano novuga mbega ubwo bwenge bwawe wabukoresheje gute ko ushobora kuba ufite ubwenge bwinshi mhm, hanyuma twa- twa dutsi nsoza bwenge twawe tugasaza bivanye nko- swate nko kuri agisida wagize eh, ukagira trauma crânien ugasanga wagize nka agisida cyangwa uragize amakirize y'intandara mhm, cyangwa uranywa biramutwe byinshi twa dutsi nsoza bwenge tugasaza mm.
ni ukuvuga bwa bwenge bwawe wari ufite bwinshi bugi- butera bugabanuka kuko ntiwabukoresheje neza uko bwateza gukora amfeti kugira ngo ubwenge bwawe ushobore kubu- kubushyira ku gihe Mhm.
ni ukubukoresha mu kubukoresha nawe ni ugukora ibyo bikorwa byose bituma twa dutsi nsozabwenge tuguma duhagaze tuguma twiyagura kuko uko ukoresha ntuzeye u- ubwonko bwawe uba ushyiramo ibintu byinshi ni ukuvuga usoma ibitabo byinshi Mhm.
ukora ibintu byinshi bituma ugira ntuzeye reflexion iri rationnel iri hejuru niko twa dutsi nsozabwenge twawe tuguma twiyagura tumaze kwiyagura ubwenge buca bu- bugaca butera bukura bumaze gukura evidama bukaba bukajya ku rugero eh, eh, ru- ru- rushimishije Mm.
ugasanga rero n'abandi jusema twa dutsi nsozabwenge tu- tu- tuzoguma ngaha ataco dukora ugasanga turashaje kubera tutakoze Mm.
hama tumaze gu- gu- gusaza urumva ya ndwara yo kwibagira igitangura kugufata hama ya kapasite intellectuelle yawe igenda igabanuka bijanye n'ukuntu twa dutsi nsozabwenge utadukoresheje neza Mm.
hanyuma rero urumva novuga nti eh, kwibagira nta- nta- nta sano vema bifitaniye n'ubujuju ngo ujya muntu ngo yavutse ariko ijuju oya ni ibintu ushobora kugufata bijyanye bi- bivanye n'ivyo byose ariko ndadondagura eh, bituma umuntu ashobora kurwara ya ndwara yo kwibagira Mm.
ego Babandi sizi ko rero- nagerageje kumwishyura eh, adatahukiwe arasubira mbaza ego babandi rero ah, bikunze cyane cyane nko muri za ko nko mu mashuri eh, ba- hamwe usanga abantu abana bashaka umutwe gusumba abandi Ba- ba- bas- Eh, bahabwa si- ibyo bashaka umutwe bakavuga ati "Mm, ujya ara- ba- babivuga ngo ujya ngo araboroka cyane rwose ntiworaba afite ubwenge bwinshi baba bihenze rero Eh.
nta sano bifitaniye kuba ufite ubwenge bwinshi no kubishaka umutwe byose bikaza byiruka uko wabishizemo gusumba uwundi bizofata umwanya kugira bishire ku mutwe
ni- biteza gufata ave turumva bivanye n'ingeri udus- utwo- utwa dutsi nsozabwenge twawe twubatse n'ingeri tumeze hari bamwe bashobora gufata kubifata n'ingoga n'abandi biza buke buke Mm.
bigasaba yuko ubandanya usoma gusoma usoma rimwe cyangwa kabiri Mhm.
afite nuvuga ngo eh, nuvuga ngo eh, ububasha bwa bwutwo bwa two du- bwa bw'ubwonko bwa utwa du- twa dutsi nsozabwenge ububasha utwo dutsi dufise buta- buratandukanye ku muntu n'uwundi Mhm.
abantu twese ntitumeze cyo kimwe Yego.
yego Mm.
nico gituma rero usanga haribo bamwe bakira n'ingoga ibintu Mhm.
n'abandi biza buke buke mugabo uko babi- bafata umwanya wo gusoma wo gukoresha utwo two- utwo dutsisoza bwenge bakadu- bakatwagura nabo nyine ubwe- ubwenge bwabo butera bukura Mm. Yego hama turafise nabo nyene biba- ba- bi- bika- bikaza bagafata ibintu ku mutwe nabo nyene bikinjira bifata- bigafata umwanya munini mugabo bikinjira Mhm. murakoze cyane rwose adotre terme ngo bakuvuga ngo rokosia intellectuelle ntingana ku bantu bose hari uba ufise niniya hari ufise ntoyi hari ufise moyen bivanye n'ingene eh, yavutse bivanye ni bon, na- na- naho yavukiye bivana na alimentation yariye ibintu byose eh, bivanye na education yarose donc urumva bi- ni- ni ni vyinshi tugiye mu vy'ubwenge urumva ni bi- biva Ko- ko- ni mafacteur menshi ni ikindi Yego.
kiganiro Ah, i- jimmy ikaze nawe
Yego.
jimmy uratwumva
ndakumva ndakumva uherereye he
murereye mu burundi mu ntara ya kirundo komine muhirya santire na janjambiri kirundo muratwumva atankomanzi bicaye kuri fm zo mu rwanda ngira ngo
eee tubumva duciye kuri fm yo mu rwanda Mhm, akabazo kawe
Eh, ikibazo nashaka kubaza Mm.
ngo mutumire Mm.
kuri ndwara yo kiragira nkaba nashaka kumubaza ko tubona akenshi nk'abanyeshuri usanga bari mu mashuri bakaba bari ko baragoroka ariko bagera ku rupapuro bigacika aho i- i- ni- aho noca ndagira ati none aho ntiwoca usanga umuntu afite iyo ndwara Mm.
ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri ndashaka kubaza ati none ko twumva abenshi batubwira ko akenshi iyo umwana avutse kugira ngo umva azoku- azokurane amagara meza cyangwa azogire ubwenge ati kumva umuntu yoza aramuha ibyamwa hamwe kumbe ni- ni- n'inyama Mm.
ati ibyo baribyo Mm.
kugira ngo umuntu ashake kumbe iyo ndwara ntibyo imubeko Mm.
Eh, urakoze akabazo ka mbere pia kavandeje imana musa nk'abari bakishuye sinzi ko hari ico murenzako
sinakumvise neza yavuga ngo bajya abana bandika bagenda mu bibazo bitandukanye mu ishuri ugasanga aranditse harageze igihe biramucikanya kandi yari yabishize ku mutwe yego nabonye rero ngo babifata nk'indwara
Oh, bon ah, urumva hari aho hari aho bi- bon, bivana ni ukuraba mbega uwo mwana ikibazo yagishyize ku mwitwarariko umeze gute Mm, hari abantu bashobora gushika imbere y'ikibazo ibintu byose bari babishyize ku mutwe bagafaca bafatwa ni- n'indwara y'ubwoba novuga un trouble de panique ah, généralisée mhm, ugasanga bamwe bace bagira ibintu mbere bitabaho hari n'abashobora kuzibona bisovye ko cyangwa bakagira n'ibindi bintu bi- bitari n'ivyo bashobora no kuvugira no kuri radiyo Eh.
uriko urankurikira mm, ugasanga im- ibintu byose yari yafashe ku mutwe byose biragira- biracanganye bicitse amazi kubera iki kubera yagize ubwoba bwinshi mm, ego Mm.
donc urumva ivyo rero n'ibisanzwe sana bon sa- nta- ntacyo bisana n'indwara yo kwibagira oya mm, ni ukuvuga ngo umuntu arafise ukuntu yubatse hanyuma umuntu ukuntu yubatse rero eh, hariho novuga eh, donc uduce novuga nkaburabwenge canke mm, uduce nkaburamubiri eh, bimwe bita amahormone mu gifaransa mhm, hama rero amahormone rero amaze ku- guca yi- yi- yi- aza mu mu- mu mubiri aca ukazibona umwana atanguye kubira icuya ukazibona umwana atanguye gut- ku- kujugumira mhm, ni ukuvuga yuko ya- twadu- twadu- twaduce nkaburamubiri tuba tuje dutewe n'ubwoba bwinshi bw'ikibazo umuntu a- abonye ugasanga arasomye nk'ikibazo cya mbere abonye nta nyishu at- arose ica kabiri.
n'icya kabiri nta nyishu arose icya gatatu mbere wasa- wa- wa- wa- wa- wa- wa- washima usa- wa- ugasanga yari yaracize Mhm, bwo kubera bwa bwoba bwinshi ugasanga byose biragiye, byakibigenda mm, ibyo rero novuga ngo ni ukwibagira bwo kwavuye kuki ku bwoba bwinshi ubwo, mhm, utavuga ko ari ya ndwara rero iba ije ni ukuvuga Mm.
ngo ni trouble de panique iciye i- i- i- i- iporovoka ni uvuga eh, guca yibagira muri uwo mwanya wo gukora ikibazo mhm, akabazo ka kabiri avuze ati eh, hari ibintu byo gu- byo gu- byo gufungura bahereza abana ibyamwa n'ibintu ibyo numvise yego akavuga ngo kera ngo waranavuga ngo Eh.
arya ivyama ndibuka ko n'abavyeyi kera barakangisha abana bababwira yuko batagiye barafungura amafi canke batagiye barafungura nk'indagara batazikunda ibitunguru bakabwira ati ibiharuro ntuzopfa utoye na kimwe mw'ishuri
Euh, je nibaza yuko ça- ça- ça n'a rien à voir non en fait eh, bon urabona umwana umwana mu bisanzwe ari mutoyi Mm, Ah, aba no uravu- urabona yuko umubiri wiwe ntu- ntuba ntuba wikwije ntuba wikwije mm, rero bisaba yuko umwana ashobora gufungura ibyo kurya bikwije eh, nde- ndemamubiri eh, nsanganyangaburo eh, ntanganguvu Ntanganguvu.
byose mhm, kugira ngo umwana ashobore kugira umubiri wiwe ushobore ku- gukura hamaze gukura ku- kandi na- urumva nta gice gisiga ikindi n'ubwenge buku- uko umwana akura niko n'ubwenge bwe bukura mm, hama iyo umwana yariye nabi iyo umwana yariye nabi ni ukuvuga na bwa bwenge bwiwe ntibuzokura neza mhm, uzosanga yagize donc ingorane zu- bi- zi- biza- bijanye bijanye n'ingene n'ingaburo yariye yari ya- zitameze neza zi- zi- zi- zidakwije novuga eh, zidakwije ivyangombwa donc ntanganguvu insanganyangaburo Ndemamubiri.
ndemamubiri Mm.
Eh, ibyo byose ufite ba- wumva ubifata kugira ngo wa mubiri wawe ukure hanyuma uzogere ku, ku, ku, ku, ku, ku kiringo ushobora kwitunganya neza Mhm.
nicyo gituma rero eh, mu bisanzwe basaba bati umwana mu bisanzwe bati bazi kuvana kera hose ba- baramuhebera akavuga ati umwana niwe duteza gushyira imbere Mhm.
eh, kugira ngo kameme eh, ashobore gukura neza hanyuma eh, ash- azoshobore kugira n'ubwenge bukwiye Mm.
bivanye n'ingene yafashwe n'ingene na dasevuye bayo sitimire yego yego yego murakoze cyane isidore ikaze nawewe Isi- isidore uratwumva isidore uratwumva
ndabumva yego uherereye
mu rwanda kigali Mm, akabazo kawe
kabazo Mm, umuntu ukunda kwibagirwa cyane kenshi mm,
biterwa n'iki ko hari igihe uba ugiye wize uvuga uti ndajya mu ishuri nkore nka egizami wagera ukibagirwa cyangwa uretse no mu ishuri mm, no mu buzima busanzwe ukunda kwibagirwa nk'akantu watekereje mu gitondo uvuga uti ninkakora ngera nko kuranshi ndagakora mm.
ukaza gushinduka ubyibutse nimugoroba ugiye kuryama utigeze wongera kubyibuka Zidoni- biba biterwa n'ikikwibagirwa Eh, inshuro gu- nyinshi kandi ukabona biragaruka kenshi inyishu kugira ngo uyironke uze kongera kumviriza ikiganiro kuri wezi itatu radiyo yacu eh, ham- eh, wezi itatu radiyo yacu vowa kaburungu com kuko eh, twabyi- babyishuye ko cyane rwose reka duse nka begera imbere mu kiganiro ugira umunsi mwiza Mm. hanyuma gapia claver akandi kantu eh, kuko ni- bivugwa kenshi n'abantu reka tubibaze ugasanga barakubwiye ngo uwandikisha ukuryo n'uwandikisha ukubamfu kwibagira kwabo ntibyigera biba co kimwe ngo abandikisha ibamfu ubwira bazopfe baribagiye na kimwe ngo biragoye ivyo vyo hari insiguro mu biha bivanye naho ubwenge buba butumbereye bw'umuntu canke uko aba aremwe
Euh, urumva bon, en fait vraiment euh, kuri icyo kibazo numva no kwirezerva gatoya ko nta inetude umuntu aragira Mhm.
yerekana bon, yerekana neza mbe- mu nzego ingene yo- yotira amakonkwizo bivanye n'ingene umuntu yandikisha ukubapfu cyangwa ukuryo Mhm.
so kiesire ni uko évidemment donc emi- donc hémisphère ni zimwe mugabo ukuntu donc untuze ama ama donc ama novuga ukuntu les habi- les- les habiletés singene no- no- nobiva mu kirundi zidevelopye Mhm.
ni ukuvuga ngo hara- aha usanga umuntu disabilite donc informationnel zo muri servo zaje mu kubafu Mhm.
cyangwa zikaza mu kuryo ugasanga umuntu yoroherwa cyane ariko akoresha ukuryo cyangwa ukubafu ivyo bivana n'indemanwa y'umuntu Mhm.
mugabo nta nta correlation nta ko- nta muntu n'umwe n'aba- n'abaja bandi- n'abaja bandikisha ukubafu baribagira nta muntu n'umwe atibagira Mm.
Eh, donc kwibagira vraiment ni ça fait partie de la vie donc Yego.
kwibagira ni ibintu bisanzwe bibaho ku muntu uwo ari we wese Mhm.
bivana n'urugero kwibagira kugera ko gusa Mhm.
ni- ni- niyo niyo niwanse notanga nta muntu n'umwe abaho ku isi atibagira kimwe gusa mbega umuntu yibagira gute kuko hariho kwibagira l'essentiel ry'ubuzima bwawe Mhm.
no kwibagira l'accessoire no kwibagira ibintu atakamaro kanini yavya bigufitiye bivanye n'ivyo uha ishingiro rininiya mu buzima bwawe Mhm.
mugabo ku bijanye na nuku- no kwandika eh, kwandikisha ukuboko kw'iburyo cyangwa kwandikisha ukuboko kw'ibubafu Mhm.
nta no no no kwirezerva sintange inyishu i- Mm.
na- ita- atavyemezo ndabifitiye yego murakoze cyane rwose Eh, ndayisenga Yego.
ikaze nawewe
yego cyane mwiyo cyane twiriwe nawe
yego ariko mumbabarire cyane nturashika kure kubera ko eh, akaradiyo katumvikana aho aho usanzwe mperereye numva ibiganiro ibyavuzwemo ko bimubabarire cyane uri hehe
mu burundi Ah, wa- ni ikibazo wari ufise none
yo ni mumubare sinumbirije umutumire byavuze cyane naho Urakoze. Urakoze.
namubaza kubera natumbije mubabarire cyane urakoze ugira umunsi mwiza hama dusabe yaba ariko baratwumva barinze barungikama nimero aho tuba twabicishije tubasaba ko barungika nimero zabo kugira ngo tuze kubahamagara aba badozi baragerageza kuturungikira amanimero yabo bamaze kumenya ico bashaka kuvuga ico dushobora kwihanganira ni mu gihe hari cavuzwe mugabo cacitse umuntu kuko atariko arakudukurikirana ku mirongo itandukanye ya fm hari ubutwandikiye eh, pierre claver avuga ati yakabaje akabazo kiwe ashira ama- ayo majambo mu gifaransa ati mugerageza kumbariza umutumire akadutandukaniriza trouble de la mémoire na amnésie hamwe na alzheimer uko ari bitatu
ok voilà Mhm.
trouble de la mémoire Mm.
trouble de la mémoire ni- ni ukuvuga ngo eh, umuntu ashobora ku- kugira trouble de la mémoire bivanye ni bon bivanye n'ibihe arimwo Mhm.
donc arashobora kugira nk'ubwoba bwinshi cyangwa arashobora kuba yanyoye inzoga nyinshi cyangwa arashobora kuba yagize nk'ibibazo muhira mu kibano bon ari umugore yubatse cyangwa umugabo yubatse ugasanga hagiyemo imishwano icyo gihe ugasanga bon byinshi yari yategekanije kurangura biramujyanye arabyibagiye kubera umwitwarariko mwinshi yaciye awushyira ku ku bijyanye ni- ni- n'ibibazo yara- yara- yari asanzwe arimo Mhm.
donc c'est ça en fait le trouble de la mémoire Mhm.
Hama, l'amnésie euh, l'amnésie c'est un non, c'est un trouble c'est un trouble de la mémoire Mhm.
mais qui a deux formes aco bita amnésie antérograde na amnésie rétrograde Mhm.
amnésie rero ni ni ni ni, ni c'est un trouble de la mémoire Mhm.
mugabo qui affecte soit le long terme Mhm.
donc Umwanya le munini.
passé le plus lointain Aha.
canke le passé le plus proche kahise ka hafi izo na bita les kahise ka troubles hagufi amnésiques oui Eh, ni kahise ka hafi na kahise ka kure kahise ka hafi na kahise k'indengagihe Mhm.
ego hanyuma euh, alzheimer alzheimer souvent euh, l'alzheimer ni ni ni ni ni forme de démence ni forme de démence sénile sénile ni ukuvuga ngo ni amnésie euh, donc donc soit provoquée par la, la, la- le vieillissement des cellules de- du, du- la- la- le vieillissement du, du, du neurotransmetteur du neuro- neurocortex cérébral yatewe nu- ni- ugasanga twa dusigoza n'ugusaza bwenge Mhm.
mvuze igifaransa byinshi finarima Ego.
mbabarire Ego. Yaka- mumbabarire mumbabarire usanga bi- bi- bi- bimwe bice bibavanga Eh.
mugabo nuvuga nti alzheimer ni ni indwara ikunda gufata cyane cyane abantu bari bariko barakura bariko bararonka imyaka myinshi Eh, noku- novuga nko kuva kuri ma soi- soixante cinquante cinq et plus Mm.
donc bivanye n'ingene bitwaye mu buzima bwabo cyane cyane labu de substance psychoactive ngomba kuvuga ku bantu usanga baranyoye nk'i- ibiyoga byinshi bikomakomeye eh, bi- biri mu ntuze alcool nyinshi Mm.
abantu usanga baragize donc d'autres troubles du comportement ugasanga évidemment alzheimer irabafashe mugabo alzheimer ni- ni- ari- umuntu aribagira ibintu byose Byose. Aha.
hari muri ba bantu babwira bategereza gufashwa bategereza gufashwa ibintu ibyo ari byo byose Mhm.
donc umuntu agize trouble alzheimer souvent ni une démence sénile sénile ni ukuvuga ngo à l'âge un peu avancé imyaka igeze kure ego nuko rero pia Ego.
kavenjeje imana twibutse ko umutwara igisata citaho imibereho n'imibano y'abantu mu kigo kivura abafite indwara zo mu mutwe cnpk centre neuropsychiatrique do kamenge abenshi ikigo canyu bakizi ku izina ryo kwa rojanti imbere ko duhana agahindukira tubashimire ko mwatwitavye akajambo kanyu ka nyuma eh, mubwira abariko baratwumviriza kuri bino twariko turayaga ko vyerekeye ukwibagira
ego murakoze cyane Mhm.
Eh, ndashaka d'abord ndabashimire mwebwe mwatwiyumviye kudutumira kugira ngo dutange umuco ku byerekeye indwara yo kwibagira Mhm.
hanyuma novuga nti ku muntu afise ikibazo cyo kwibagira ni ukura yoraba mbega ageze ku rugero uruhe hanyuma akitura abahinga bakaganira bakama- bakamuha intumbero y'ingene ashobora kwigenza kugira ngo ibyo bintu bihagarare hanyuma nosaba mpanura abantu cyane cyane bakunda gufata nk'ibiyayuramutwe byinshi yuko bosa n'ababigabanya ngo bakuvuga ngo abantu bakunda kunywa urwagwa rwinshi ngomba kuvuga za nzoga novuga zi- zi- zirimwo no- alcohol nyinshi ko bozigerageza ku- gutampera bakagabanya kugira ngo bikingire hanyuma ngasaba n'abantu bazi abarundi kenshi na kenshi nuku- ntidukunda gusoma ibitabo kugira ngo wirinde indwara cyane cyane yiyo ariko aravuga ya alzheimer ni uko yogerageza akama sevo yiwe ayishyira au service y'ibikorwa kuvuga ngo ubwonko bwiwe akabushyira ku bikorwa kugira ngo ntagume abureka ngo bukora bu- bugume bujyana atacyo buriko burakora gukunda gusoma ibitabo gukunda gukora ibintu bishobora bi- bi- bituma sevo ibasitimire uwaza ariko arikingira ya ndwara yo kwibagira murakoze cane nibaza nti ibyo ababyumvise birashobora kubafasha murakoze cyane rwose pierre clavanje jimana wo mu kigo cnpk ejo ijwi rya amerika n'iryongera kubitura ku bindi bibazo bitandukanye by'abakunzi bacu muzo tugamurukire mutwitabe nk'uko mwabikoze uno munsi kandi nk'uko mwakomeje kwikora muri kahise
je nibaza ko ata porobuleme je nzobitaba kabisa nta ngorane Mhm. na lidiane nahazo nayo ndemeresheje muri isanga y'uno munsi mushobora kongera kumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com yakoze fasile gibehu niwe yegeranije amajwi hamwe na enjeniyeri thomas bari kumwe mu buhinga bw'ibyuma twemye ku izina rya bagenzi bacu tubifurize kubandanya muryoherwa n'intonde z'ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye aho mutwumva muri haba kuri fm canke ku mirongo migufi ya shotweve kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mubandanye kururanirwa mu banyu no mu vyanyu